Iri n'ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki icumi z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo ivyo bijanye n'ivyo vyarungurujwe vyungurizwa bisabwe na leta y'uburundi kuko eh, kuri ayo matariki murazi yuko tariki ya mirongo ibiri n'imwe ari tariki eh, twibuka inganabuzwa eh, rya merikire ndegwa y'ishuri ya demokarasi uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u burundi gaston sindimwo avuga ku iyunguruzwa ry'ibiganiro tubafitiye n'ayandi makuru ku munyapolitike mu rwanda madamu ingabire victoire agiye kumara hafi ukwezi apfunguwe yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibiro vy'umushikizamanza mu rwanda kwisobanura hamwe no ku mashyirahamwe y'abacukura bakongera bakagurisha ubutare basaba leta y'uburundi guhagarika ingingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano yo guhagarika ibikorwa by'ayo mashyirahamwe mu kiringo c'ukwezi kumwe tubafitiye n'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi utubwire amakuru dufitiye
baramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri kongo emmanuel ramazane shadari yatanzwe na perezida joseph kabila ngo azokwitoze mu kibanza ciwe mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kabiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa kabiri yasavye ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya gukuraho ibihano bwamufatiye hamwe n'abandi bategetsi muri icyo gihugu ibyo bihano birimwo kubima uruhushya cyangwa amaviza yo kujya i buraya byafatiwe kandi n'umuvugizi wa leta lambert mende hamwe n'umukuru w'ibiro by'iperereza kareve mutondo shadari aregwa guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu amezi yabayemwo ukunuganurwa kwa perezida kabira ko ashobora kuzokwitoza yaranzwemwo imyiyerekano aho abantu batari bake bahasize ubuzima imyiyerekano yarangiye mu kwezi k'umunani perezida kabira agenye shadari kumusubirira muri ayo matora muri afurika kandi igipolisi muri zimbabwe kivuga ko kizobuza abazogira imyiyerekano ku murwa mukuru harare imyiyerekano yiyamiriza amatagisi atozwa ku mahera arungikwa n'abanyagihugu mu makungu umuvugizi w'igipolisi yavuze ejo kuwa kabiri ko yisunze yisunze ingingo iheruka gufatwa yo kubuza amakoraniro y'abantu ku bw'ikiza cya korera kitararangira iharare abasesangura mu bibera muri zimbabwe bavuga ko leta ya zimbabwe ibujije iyo myiyerekano mu gutinya ko ishobora kwadukamwo ubwicanyi abantu batandatu nibo bishwe n'abasirikare bari mu myiyerekano yabaye inyuma y'itorwa rya munangagwa haraheze amezi abiri nayo abantu barenga imirongo abantu mirongo itanu nibo bishwe na korera iri muri zimbabwe abandi barenga ibihumbi icumi bakavugwa yuko banduye amakuru hirya no hino tuyabandaniza muri afuganisitani igisasu cyatezwe n'umwiyahuzi mu bumanuko bwa afuganisitani cyarishe umukandida yariko yiyamamariza kuba umushingamateka hamwe n'abandi bamushigikiye icenda ibyo byabaye ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'umunsi umwe abarwanyi b'abatalibani batangaje ko bashobora guhungabanya ayo matora n'ibitero by'ubwicanyi umuvugizi w'intara ya Helmane Abdul Salam Afghani yabwiye ijwi rya Amerika ko ico gisasu cyakomerekeje abantu bashika kuri cumi na batanu ababonye ibyabaye bavuga ko abafa bazokwiyongera kuko ngo ikibanza cyari ko kiberamwo iyo myiyamamazo cyari cyuzuye igihe ico gisasu cyaturika ku munsi wa mbere ni abatalibani bategetse abarwanyi babo guhungabanya ibikorwa by'amatora mu kugaba ibitero ku bategetsi hamwe n'abajejwe umutekano bacungera umutekano w'abatora hamwe n'ibibanza byo kuzotoreramwo biharurwa mu bihumbi Ishirahamwe mpuzamakungu ni naryo risaba leta ya Venezuela kurekura abanyagihugu ba Colombia 59 bafunzwe atakibagira mu kiringo kirenga imyaka ibiri. Abo bantu bafashwe n'igipolisi ca Venezuela haraheze imyaka ibiri. Igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu kivuga ko bafunzwe mu buryo bute kubiri n'ikiremwa muntu. Ivuga ONU ikavuga ko izo mbohe 59 zagirizwa kuba zikorera igisirikare ca Colombia ari ariko gushika ubu nta vyemeza canke ivyagiriji birerekanwa mu kwezi kw'icumi na kumwe guheze niho umucamanza muri Venezuela yari yategetse ko barekurwa ariko ntivyigezwe byubahirizwa nayo muri turuki y'umushiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu ashikiriza ko abategetsi bazosaba konsira ya arabiya sawudite iri isitambure ko bironderera umumenyeshamakuru jamare kashogi yamuka muri arabiya sawudite yabuzwe irengero uwo mushikiranganji wa turukiya ashikiriza kandi ko igihugu ca arabiya sawudite cemeye kuzokorana na Turukiya mu kurondera uwo mumenyeshamakuru ariko igihe iryo saka cyangwa kumurondera bizoba nticyatangajwe kagoshi kashogi murambabarira yabuzwe irengero acinjira muri iyo konsira mu ndwi iheze abategetsi ba Turukiya bavuze ko ariho yiciwe mu gihe Arabia Saudite cyo kivuga ko yasohotse iyo nyubakwa ari muzima kandi ko ibyagiriji by'uko yishwe ari atarufatiro bifise perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yabwiye abamenyeshamakuru ko agiye kuzovugana na arabiya sawudite kuri icyo kibazo ngo bagitorere umuti
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho umunyepolitike w'umunyarwanda madamu ingabire victoire agiye kumara hafi ukwezi apfunguwe yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibiro by'umushikirizamanza mu rwanda kwisobanura ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboyi itangazo ryaturutse mu biro by'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rivuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya cyenda z'ukwezi kwa cumi madamu ingabire muhoza victoire yitabye ibyo biro impamvu irihamagazwa ni iyihe iryo tangazo risobanura ko ubugenzacyaha bwifuzaga kuganira na madamu ingabire ku byo amaze iminsi atangaza cyangwa ibyo imaze iminsi bimuvugwaho bishobora gufatwa nk'ibyaha bihanwa n'amategeko y'u rwanda muri iri tangazo uru rwego ruvuga ko rwibukije madamu ingabire victoire ko kwita cyangwa kwita abandi imfungwa za politiki harimo ndetse n'abakiburana cyangwa bahamijwe ibyaha ari ugukwirakwiza ibinyoma kandi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko itangazo rya ribu rivuga ko victoire ingabire yabasobanuriye ko ibyo yakoze ariko ubwo kutagira ubumenyi buhagije mu by'amategeko cyangwa kugirwa inama mbi urwego ruvuga ko ingabire yemeye ko agiye gukurikiza ibisabwa n'amategeko ndetse abwira ribu ko hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zimwitirirwa cyangwa se bakajya mu bitangazamakuru bakoresheje izina rye bagamije guharabika no gusebya leta bikaba binasebya yasebye izina rye bwite urwego rwa rib ruvuga ko ingabire yababwiye ko ari gutegura urugendo rw'abana be hano mu rwanda muri gahunda yo kuza bakirebera ibyo igihugu cyagezeho iri tangazo kandi rikomeza rivuga ko madamu ingabire victoire yiteguye gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu kandi agendeye ku mategeko ijwi rya amerika ntiryabashije kuvugana na ingabire victoire kuri ibi uru rwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko bumvikanye cyakora twabashije kwandikira umuvugizi w'ubutumwa bugufi ntiyagira icyo asubiza ku butumwa bugufi twamuhaye gusa umwunganira mu mategeko metere gatera gashabana yatumenyesheje ko koko uwo yunganira yabonye ahamagaza ya ribu ariko we yari yasabye ko umunsi wakwimurwa kuko yari afite urundi rubanza metere gatera gashabana yumvikanishije ko ku rupapuro rw'ihamagara rwa ribu nta mpamvu zari ziriho zituma bashaka umukiriya we kuva uyu munyapolitiki utavuga rumwe na leta yafungurwa yakunze kumvikana mu bitangazamakuru asabira abandi bagenzi be kuba barekurwa ko nsohotse ntekereza ko nabo bazasohoka ntabwo ari ikibazo ndetse mboneyeho n'akanya ko gusaba perezida wa repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nta bagenzi banjye bose bafunze bazira ibya politiki bose nabo ya- mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka iri hamagazwa rya madame ingabire ribaye nyuma gato y'uko bitangajwe ko visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi boniface twagirimana yaba yaraturutse gereza ya mpanga yubatse mu karere ka nyanza umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa yabwira dijwi rya amerika ko bakomeza gushakisha uyu mugororwa avuga ko yaba yaratorotse ari kumwe n'undi muntu gusa yasobanuye ko kugeza ubu iperereza ntacyo rirageraho sengabo hirari uvugira uru rwego yatangaje ko barimo gukoresha imbuga nkoranyambaga bashakisha ko hari uwabona abo bagororwa baherutse gutoroka gusa visi perezida wa kabiri w'ishyaka fda inkingi bwana justin bahunga uba mu bwongereza ku wa mbere yari yabwira ijwi rya amerika ko boniface twagirimana yaba yarazimijwe kandi ko ari inshingano za leta y'u rwanda zo gusobanura aho aherereye kuko ariyo yari ishinzwe uburinzi bwe muri gereza ya mpanga bwana bahunga kandi yumvikanishije ko umuntu uvugwa ko yaba yaratorokanye na bwana twagirimana ari uwo ubuyobozi bwa gereza bwari bwaramwometseho babana mu cyumba kimwe mu buryo ishyaka ritashize amakenga asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho amashyirahamwe bacukura bakongera bakagurisha ubutare basaba leta y'uburundi guhagarika ingingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano yo guhagarika ibikorwa by'ayo mashyirahamwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe kuko ngo agahombo ari kenshi muri ayo mashyirahamwe ibindi kuri iyo nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu raymond zimana baturisha ka- 045 amabanki komerisiyo akaba ari pure yo kuturihisha 0d ntibotureka twebwe tugasubira mu mabanki komerisiyo kubona amashyirahamwe acukura ubutara akongera akabugurisha adacisha amafaranga mu banki nkuru y'igihugu ni kimwe mu byatumye leta y'u Burundi ihahombera amafaranga menshi nk'uko byashyikirijwe mu nama icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu bagiriraniye n'abarongoye ayo mashyirahamwe bamwe mu bakorera mu gisata cy'ubutare mu Burundi baremera ko badacisha amafaranga mu banki nkuru y'igihugu kuko baca bakora bahomba ni mu gihe bavuga ko batwagwa amafaranga menshi bafatiye kuyo bahora bariha mu mabanki y'ubudandaji ikibazo ni uko badukuye muri banki komerisiyari batubwira ko hariho akarusho muri berube tukagahiga tukakabura iyo rero uzanye ibihumbi vyawe ijana hakuriha desa dorari ukariha katresase nka dorari biragoye uzanye miliyoni ni ukuvuga hakuri ibihumbi bibiri vy'idorari uriha ibihumbi bine n'amajana atanu ayo mahera rero twebwe yaratunaniye kujistifia mu nyishu z'umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu ntiyashatse kugaruka ku ngorane zagiye ziravugwa zose komimana irakiza asaba abatari mu mategeko kuyakurikiza kugira abakorera muri icyo gisata ntibagwe mu mporero ku bihano bifatwa na leta ubwo sinzi ko tuzohava tugira ina association y'aba- y'abamakontwari kugira baze barahana nawe nyene uwononye bamuca amande bo nyene kugira ntibasubire kuza barafata muri ruvunga baza kononera aba canke basanzwe bariko barakora neza ivyo ni ibintu numva ejo canke yaje ushobora kuba kugira ngo turabe yuko igisata kiba igisata ciza ariko abatashaka gukora ngo bakwize amategeko bakivemwo barekere abagikora bakagikoramwo neza naho biri uko abari mu mategeko kandi bemeza ko atangurane bafitaniye na leta basaba ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano ko yohagarikwa kuko bariko barahomba bagapfuma bakora ibikorwa byihutirwa mu kurindira ko iyo ngingo ivaho burundu iyi sosiyete nkorera yitwa RMR iri mu masosiyete yarapatriye 100% redovise yongera ko n'umutahe muri bera kuko turi ko turategura exportation tukaba dufise ibyo twemveshe kuri terrain amakoperative menshi tuba twahaye ama avance ubu nawe afatiye amaboko imugongo bifuza kudushorera kugira tu export aho basubire ku bikorwa uyu munsi rero twicaye ngaha n'abamasa turi inyuma bavuga bati ijambo tuza gukura ngaha niryo ribahumuriza amakontara ari ngaho hari hageze ko twegisporota hari n'ibiri ngaho bitekeye barabihagaritse abakiriya bacu bari kuba dushyiraho amapenalite nk'amasosiyete twe turiko turahomba kabiri bityo tukaba twasaba na nyakubahwa cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kugira ngo mubanze muduhe uruhusha byihuse twikureho ingorane abakiriya bacu bariko baraduha amapenalite bagafata nk'ingingo vuba vuba mw'iyi ndwi tukavyegisporota icegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeza ko iyo ngingo yafashwe yageze kuko agahombo igihugu cageze ari kenshi Joseph Butora avuga ko igihugu cahombeye miliyoni zirenga mirongo ine z'amafaranga y'abanyamerika ibayigura igihugu itweretse yuko hariho imiliyoni zirenga mirongo ine z'amadolari zateza guca mu kigega ca leta zitaciye murumva yuko na twebwe ntitwari guhungabana ubwa mbere nka leta imbere yuko mwebwe muhungabana nico gituma twaciye duhaguruka tuti oya ibi i nishobora kuba nayo gutyo iyo biza kuba ibihumbi bitatu bitanu mirongo ine by'amadolari petetre twari kwatwereka turindiye mugabo bimaze kuja hejuru y'imiliyoni mirongo ine na zingahe z'amadolari irateza guca mu banki nkuru y'igihugu ariko atari ko aracapa nitworeka ngo ibintu bibanaye turashobora kubatahura mugabo natwe ngo dutahure nta kundi byari kugenda mu biharuro byashyizwe ahabona ni banki nkuru y'igihugu byemeza ko uburundi bwari kuronka amafaranga arenga imiliyoni mirongo ine na zine y'amadolari y'abanyamerika mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi avuye muri ico gisata c'ubutare ariko hakaba habonetse imiliyoni zirenga cumi na zitanu gusa muri bibiri na cumi n'umunani gushika mu kwezi kw'icenda ibanki nkuru y'igihugu yemeza ko yari imaze kuronka amafaranga arenga agati miliyoni cumi na zitatu y'amadolari y'abanyamerika mu gihe hari hategekanije kwinjira ayarenga miliyoni mirongo itatu na zitatu ingingo yo guhagarika ibikorwa by'amashirahamwe acukura akongera agacuruza ubutare mu gihugu c'u Burundi mu kiringo c'ukwezi yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano kwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani ingingo yafatiwe rimwe n'ihagarikwa ry'amezi atatu y'ibikorwa by'amashirahamwe mu mpuzamakungu yigenga i bujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tukivuga ku byerekeye Burundi mu ntango z'indwi ibiro vy'umuhuza mu matati y'Uburundi vyaratangaje ko imishikirano yari guhuza abarundi kuva ku igenekerezo rya 19 gushika ku igenekerezo rya 24 ryo ku kwezi yungurujwe mu kwezi kw'icumi na rimwe visi perezida wa mbere w'uburundi yari mu nama nkuru igira icenda y'urwego rukuru rujejwe amahoro mu karere k'ibiyaga binini yaragize icyo avuga kuri iryo yunguruzwa ry'ibiganiro mu kiganiro yahaye mugenzi wacu frederic nkundikije reka tumutege amatwi ego nk'uko bivuze ibyo biganiro nibyo byarungurujwe byunguruzwa bisabwe na leta y'u Burundi kuko kuri ayo matariki murazi yuko itariki ya mirongo ibiri n'imwe ari tariki twibuka inganagurwa rya merikiyoni dada incunga ya demokarasi icyo gituma twabonye yuko iyo tariki itoba abarundi bamwe bamwe bari muri arusha kandi bamwe bamwe muri bo baba bakora imigambwe bama baza kunamira iyo ncungu ya demokarasi nicyo gituma twasabye yuko ako kanya rero iyo kunguruzwa ikaba ku isango rihereza ukwezi imbere abahuza baciye batanga ikiringo cyo mu kwezi kwa cumi na rimwe twebwe rero nta kibazo na kimwe muri ivyo nta ngorane n'imwe zirimo kuko uno munsi igihugu c'uburundi ibikenewe vyose vyatuje mu matora biriho kandi tugasaba yuko ivyo biganiro vyoza birungika abanyepolitike bari hanze kuza gutegura amatora kugira ngo ntizovuge ngo babivye baje ku rubuga hamwe banamande amakuru atangazwa avuga ko ivyo biganiro bishobora kuba ari ivya nyuma ku bwa leta y'uburundi ivyo biganiro ibiganiro bizoba ari bya nyuma kakiri n'ibibazo bihambaye cyane rwose eka guharanira ibibazo vya politike mu burundi batigeze bicara hamwe mu gihe kirekire Eh, twiyipfuza yuko eh, ni numwa- ni ibiganiro vya nyuma mbere simona ko ari ibiganiro eh, ni ukugira ngo babwirane ingene bataha kuko umwanya urabasize abiyumvira ko bashaka kuniganira ubutegetsi umwanya urabasize nico gituma eh, tuzokwamiza abantu ku nzira baja guta umwanya ahubwo nibaze mu gihugu bategura amatora hanyuma ibyo bashaka babitore biciye mu matora Eh, twarabwiye yuko ata biganiro tuzosubira kwemera bivuga yuko runaka ngihuganira kugira ngo nzoronke iki kuko utunengana gusasira indava eh, abatemera amatora kuko ubu twingingo twafashe ni uko eh, inzira z'ibiganiro byo kuja hanze eh, twiza turabisezera kuko kenshi eh, abantu bagira ibiganiro kubera ibindi byabananiye kubera ibyo baharanira babananiye two kwama eh, twemerera yuko ko azoba ari umugenzo mubi eh, tuzemara nico gituma muri intwaro n'umunsi eh, twarahindura arenga yuko abakeneye ubutegetsi bazobironka biciye eh, mu matora eh, cyane cyane bari mu gihugu nta muntu azoza ngo asivye canke ngo atere umugumuko ngo hanyuma ngo kubera yizigiye ko amakungu azosha azana ibiganiro ivyo rero n'ingendo yo ku- kugira ikizira mu gihugu naho bigoye tuza gutangura kwigisha abarundi ikizira eh, kugira ngo bakure bazi ikizira hari ingingo leta y'uburundi yafashe yo gufuta amashyirahamwe nk'ijana na mirongo itatu ingaruka z'iyo ngingo zaribonekeje mu ndwi iheze aho impunzi z'abarundi zari mu makambi yo muri tanzania zitashoboye gutahuka ko zitari zifise abazakira iyo ngingo izova mu nzira ryari leta y'uburundi izoyihindura ryari Eh, nibaza yuko babyumvise neza guhagarika ni ugu- ni si ugufuta ntitwara bahagaritse eh, iby'umwanya mutoya kuko tukabasaba yuko eh, ayo mashyirahamwe yose yokwiza ibisabwa n'amategeko kugira ngo eh, ace atangwa gukora eh, kandi yiyemeje gukora ibyo yajejwe ibyo yajejwe gukora Eh, twabonye yuko muri kahise hariho amashyirahamwe bene ayo yakora ibita- ibitajanye n'ibyo basabiye Eh, tugasaba yuko eh, mbere eh, amezi atatu bavuze ni amezi atatu uwo bizogabira niwe azoshika ku mezi atatu Eh, abandi twifuza ko ivyo babasavye ibintu bine basavye yuko bobishikana mu minsi ibiri mu minsi itatu uzoba yabishikanye acoca abandanya akora ukuri kwami Eh, twasaba twashatse gusa yuko eh, twubahiriza amategeko twashizeho kuko eh, twarabonye muri kahise yuko eh, amashami amwe amwe yiyeme- ivyo yiyemeje yavuye asinzira mu bya politike ivyo yiyemeje akaca abireka nico bituma tutoreka gaston sidimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi murakoze cane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ibyaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo twateguriwe kandi tugira dushikirizwe na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse ku itariki ya cumi y'ukwa cumi mu gihumbi magana cyenda na mirongo inane na gatanu abashimusi b'ubwato akile lauro batawe muri yombi nibyo tugiye kurebera hamwe muri make ubwato akile lauro bwari ubwo mu butaliyani bwatwaraga abantu bibereye mu biruhuko ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu akile lauro yahagurutse mu cyambu cya jene n'abagenzi magana arindwi na mirongo itanu n'abakozi bayo magana atatu na mirongo itatu n'umwe barimo rero n'abaderevu bayo yagombaga gukora urugendo rw'iminsi irindwi mu nyanja ya mediterane bugenda buhagarara igihe gito mu byambu bitandukanye by'ubutaliyani misiri isirayeli siriya shipure n'ubugereki muri abo bagenzi hari hihishemo abashimusi bane bo muri flp front de liberation de la palestine ya abu abbas umutwe uri ku rutonde rw'iterabwoba rwa leta zunze ubumwe za amerika kuva ukivuka mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi abashinzwe umutekano w'icyambu cya jena bashinjwa ko barangaye ntibabona intwaro abashimusi binjiranye bazihishe mu mavarisi yabo izo ntwaro zarimo gerenade n'imbunda za kalashnikov n'amasasu yazo akile lauro imaze iminsi ine mu rugendo ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu yahagurutse mu cyambu cya alexandria mu misiri yerekeza i Port Said ikindi cyambu cya Misiri hashize amasaha ane abashimusi batangiye kurasa bigarurira ubwato bavuze ko babuturitsa niba isirayeli itarekuye bene wabo mirongo itanu yari ifite mu magereza yayo leta y'ubutaliyani yitabaje yaser arafat umuyobozi mukuru w'umutwe wo kubohoza palestina olp n'abakuru b'ibihugu by'abarabu bitandukanye birimo misiri na tunisiya babasaba kubafasha kugirana imishyikirano n'abashimusi hagati aho aba bashimusi bari bategetse komanda wa akile lauro kuyobya ubwato aho gukomeza agana i port said akerekeza i tartus icyambu cyo muri siriya leta ya siriya yabangiye kucyinjiramo abashimusi bararakara batangaza ko bagiye gutangira kwica imbohe zabo umwe umwe buri saha badatinze bahereye ku musaza w'imyaka mirongo itandatu n'icyenda wari ufite ubumuga witwa leon klingofer ntibamuhisemo gutyo gusa bamutoranije kubera ko yari umunyamerika kandi ari n'umuyahudi baramurashe bajugunya mu nyanja umurambo we n'agatebe yagenderagamo k'abamugaye mbere y'uko bica undi muntu wa kabiri abatwari b'umutwe flp babahaye itegeko ryo kurekeraho kwica abantu no kwerekeza i poruseyida bakoreshaga rero ubuhanga bw'amaradiyo kuko bo ntabwo bari bari mu bwato ubwato akile laoro bugeze poruseyida leta ya misiri yabuhaye uruhushya rwo kwinjira mu cyambu ihita itangira imishyikirano n'abashimusi abashimusi bageze aho bemera kureka ubwato n'ababurimo leta ya misiri ibaha indege ibajyana muri tunisiya ubwo hari ku itariki ya cumi y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe ronald reagan amenye ko indege y'abashimusi yagiye yahise ategeka igisirikari cye kuyifatira mu kirere itaragwa indege za amerika iz'intambara enye n'iya gatanu yazobereye mu bugenzuzi kugira ngo izifashe kuyishakisha zahagurukiye kuri uss saratoga ubwato bunini cyane bwa gisirikare butwara bugwaho bukanagurukiraho indege z'intambara bwari mu bikorwa bya gisirikari mu nyanja ya mediterane indege zimaze iminota mirongo ine n'itanu mu kirere zishakisha niho zabashije kumenya iriya yari itwaye abashimusi abasirikare b'amerika bayitegetse kujya kugwa ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kiri ahitwa sigonera mu butaliyani abaderevu bayo b'abanyamisiri barabumviye nta yandi mananiza indege igeze isigonera abashimusi batawe muri yombi ariko leta y'ubutaliyani yanga kubashyira mu maboko ya leta zunze ubumwe za amerika urubanza rwabo rwatangiye mu kwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu mu mujyi wa jene mu butaliyani rero ku itariki ya cumi y'ukwa karindwi urukiko rwabakatiye igifungo kiri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo itatu urukiko rwakatiye kandi adahari gufungwa burundu umukuru wabo ari nawe mutware wo hejuru w'umutwe flp abu abbas n'ubwo bwose atari mu bwato akile laoro yaje gufatirwa muri iraq n'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na gatatu yaguye muri gereza i bagdad ataraburanishwa ku itariki ya munani y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na kane azize indwara y'umutima yari afite imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza murakarama
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.